iyi mwumvanira ry'ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda turi kuri fm mirongo inani n'umunani ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri na gatanu metero mirongo itatu na rimwe na metero mirongo ine na rimwe mu karere ka kisoro muri uganda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora inaha i washington dc na eugenia mukamusi basuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo ni ibiganiro tubategurira tukanabibagezaho duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya korona ku itariki cumi n'imwe ku kwezi kwa cumi na kumwe ari nta gihindutse intamba mu rugamba zizakina umukino uzahuza uburundi na mauritania in workshot ni umukino iyi kipe igomba gutsinda kugira ngo uburundi bwizere kuzajya mu mikino ya afurika y'umupira w'amaguru mu mwaka utaha akaba ariyo mpamvu igiye gukora iyo bwabaga dushoboye kuzitsinda tugashobora gutsinda Mauritania hariya tugashobora gutsinda no ngaha cyizere cyo kuba karife kizoba kigarutse nico gituma tugiye gukora ibishoboka byose turabe yuko izi maci zibiri tugiye gukina tuzoshobora kuronka intsinzi uwo ni Jimmy Ndayizeye umutoza w'intamba mu rugamba abigaga muri kaminuza y'icungamutungo n'ibaruramari mu Rwanda babuze aho berekeza aho imariye gufunga imiryango kubera ibibazo by'ubukungu izo nkuru ku buryo burambuye hamwe n'izivugwa hirya no hino ku isi n'amakuru ya siporo n'imikino twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure ya radiyo yanyu reka rero duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriye kandi tugiye kugezwaho na aroyizi bigirimana aroyizi bwakeye neza bwakeye ejeni umurepublikane yahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika george walter bush ejo ku munsi w'imana yarakeje uwatsinze amatora yo mu ndwi iheze joe biden avuga ko uwo mudemokrate yatowe yatsindiye akaryo ko kuyobora no gushyira hamwe igihugu perezida bush yatwaye amerika kuva muri bibiri na rimwe gushika mu bihumbi bibiri n'icenda yavuze ko afise ivyo adahuriza ko na joe biden muri politike ariko ko amusengeye kugira aze aroranirwe yavuze kandi ko yiteze kuzomufasha mu buryo ubucanke ubundi uko azoba ashoboye perezida bush kandi yaratefunye uwuzoba icegera ca perezida kamara harris aranamukeza bush yavuze ko ashimiye biden ku butumwa yashikirije bwo gukunda igihugu ku mugoroba ku munsi wa gatandatu igihe yariko avuga ko yatsinze perezida ariho iki gihe umurepublikane donald trump inyuma y'iminsi ine haharurwa amajwi yavuye mu matora yabaye ku munsi wa kabiri hamwe n'amajwi y'abandi batoye mu ndwi z'imbere yaho tukivuga kuri ayo matora abategetsi bo ku mugabane wa buraya baragize ico bashikirije mu buryo bwo gushigikira bongera barakeza joe biden ku ntsinzi yiwe kuri donald trump mu matora yabaye muri amerika bongeye baranakeza uwuzoba ari cegera ciwe kamara harris ku ntambuko yinjiyemo inyuma y'iminsi bari bamaze barindiriye irangira ryo guharura amajwi umugabane wa buraya ufise ivyizigiro ko hagiye kuba ibihe bishasha vy'imigenderanire na amerika perezida wa komisiyo y'umuryango wa buraya umufasoni ursula von der leyen yarakeje abagiye kuzoba abategetsi bashasha ba amerika yavuze ko ubumwe bwa buraya na leta z'ubumwe za amerika ari inshuti kandi bafise ibyo bakorera hamwe perezida w'inama nshingamateka ya buraya david sasoli yavuze ko isi ikeneye imigenderanire ikomeye hagati y'ubumwe bwa buraya na leta z'ubumwe za amerika hamwe no kongera kuvugurura imigenderanire izoshobora guhangana n'ibibazo by'iki gihe abandi ni umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza boris johnson chancelier w'ubudagi angela merkel perezida w'ubufaransa emmanuel macron hamwe n'umushikiranganji wa mbere w'ubutaliyano giuseppe conte umushikiranganji wa mbere wa israeli benjamin netanyahu barashimikiye ku migenderanire myiza bifuza ko yokomera kuri iyi leta nshasha igiye gutwara amerika ku mugabane wa afurika abanyagihugu baharurwa mu majana barataye imihana yabo mu ntara iri mu mpanuka bushira uburengero bwa kamerune ahavugwa ururimi rw'icongereza ni nyuma y'aho abaroberi bahatereye bakica umukuru waho baganaturira ikirimba ciwe ku munsi wa gatanu ku mugoroba abakuru b'iyo mihana bakekwa gukorana na leta nkuru ya kamerune mu kurwanya abaroberi baratewe n'abakekwa ko ari abaroberi nyine kuva iyo ntambara abakuru b'imihana barenga cumi n'umwe nibo bamaze kwicwa abandi cumi n'indwi banyurujwe ariko barongeye kurekurwa muri etiyopiya umushikiranganji wa mbere w'icyo gihugu abiy ahmed yarasubirije umukuru w'ibiro bya gisirikare ejo ku munsi w'imana mu gihe ibitigiri by'abasirikare bakomerekera ku rugamba byiyongera mu mishamirano imaze iminsi itanu mu ntara ya tigirinya iri mu buraruko bw'igihugu abiy kandi yasabye amakungu gutahura ibikorwa bya gisirikare yatanguje mu ndwi iheze ku mugambwe tplf utwara iyo ntara yagirije yawagirije kurondera guhungabanya igihugu papa francisco yasabye ethiopia kwirinda intambara iciye mu bigwanisho abasaba gusenga no kuganira hagati yabo umukuru w'intara ya tigrinya debretsione debre mikayeli yasabye umuryango ubumwe bwa afurika kwerekana uruhara rwawo mu kubuza ethiopia kugwa mu ntambara hagati y'abenegihugu aya makuru atangajwe mu gihe abategetsi mu gisata c'amagara y'abantu muri ico gihugu bavugiye ko abasirikare hafi ijana bariko baravugwa ibikomere mu bitaro vyo mu ntara ya amuhara
aloyizi urakoze kutugezaho aya makuru radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tugarutse ku byerekeye amatora muri amerika aloyizi bigirimana yaraye avuganye n'umunyamerika ukomoka mu rwanda brian thompson utuye mu mujyi wa atlanta muri leta ya georgia mu majyepfo y'igihugu amubaza uko yakiriye ijambo joe biden yatangaje yakira insinzi ye
ryari ijambo rikomeye cyane kandi rihumuriza abenegihugu ko bagomba kwitegura amahoro mu gihe kizaza mu gihe hazaba yafashe ubutegetsi bwa nyabyo ku itariki makumyabiri z'ukwa mbere muri bibiri na makumyabiri na rimwe ryari ijambo rikomeye kandi iyo wamurebaga wabonaga ko nawe ari ibintu washyize ku mutima nyuma y'imyaka ine twari tumaze turi mu gihiragiro cy'ibibazo byinshi byatewe n'uyu muperezida uvuyeho egome bwana thompson uretse iryo jambo biden yavuze ku munsi wa gatandatu mwiteze iki none kuri iyi nsinzi mu minsi mike iri imbere
ibyo twiteze ni byinshi ni byinshi ku giti cyanjye ntabwo ko bikabije no kuba byinshi kandi n'abandi ari abenegihugu hano muri amerika no ku isi ndetse ndakeka ko biteguye byinshi kuko amahoro abonaga atari menshi muri kino muri ino myaka ine ishize amahoro yagiye aba make mu gihugu ndetse n'amahane akagera hanze hari hayeho ibindi bibazo byo mu buvuzi kubera covid 19 ibaho ariko ubutegetsi bushaka ku gusa naho yubikira kugira ngo abantu batamenya uko bigenda ubwo rero nkakeka ko muri ino myaka igiye kuza hazabaho impinduka y'ukuntu noneho hazabaho ingamba zikomeye cyane ku buryo iki cyorezo twazagira icyo tugikoraho habayeho ubwicanyi bukabije bwa twaba twakwita ba nyakamwe ubwo ni ukuvuga minorite ariko cyane cyane ku birabura ndabonaga nk'aho nta demokarasi n'imwe yari ikiriho nta burenganzira bw'umuntu bwaba bukiriho ubwo rero kubona gutera ko uburenganzira bw'ikiremwamuntu bugiye bugaruka hano umwirabura akagenda ko mu nzira yumva ko afite amahoro ubwo numva ko ari ikintu gikomeye cyane kintegereje
hari abanyamerika barenga imiliyoni mirongo irindwi biboneka yuko batoye donald trump none musanga joe biden na kamara harris bagiye kuzokorana bazokora iki kugira ngo banezereze abo bantu barenga imiliyoni mirongo irindwi batabatoye
abo bantu kubanezeza ni ibintu bikomeye ubwo nagira ngo nkubwire ko mu kanya umukobwa wanjye yari yari mu modokari noneho abona bamwe muri abo ngabo izo miliyoni mirongo irindwi ngo bafashe umuhanda mbese bigaragambya nka kwa kundi kw'interahamwe se cyangwa se kw'ibindi mu bindi bihugu ukuntu bakora ibintu by'iterabwoba iyi rero kugira ngo unezereze nk'abantu nka bariya twita abaheza nguni mu bikorwa bibi cyane ni ibintu bikomeye ariko bizakunda kuko nkeka ko uyu ni umujinya bafite w'impinduka zibaye kano kanya ariko uko iminsi izagenda yiyongera bazabyemera icigwa mubona aya matora yo kwereka isi cyangwa abanyamerika ubwabo n'icyayi icyo yabereka ni uko icya mbere ni ukubanza gufata waba umuyobozi uwo ari we wese mbese turavuga cyane cyane hano muri kimara leta zunze ubumwe za amerika yuko umuyobozi uwo ari we wese agomba kumenya icyatumye ayoborwa akamuyobozi nkatwe tw'abirabura n'abandi banyakamure muri kino gihugu icyo twiteze cyane ni uko tugiye kugira agahenge ko kubona umukuru w'igihugu atatwumva ahubwo ashaka kuduteza abantu nk'abariya bitwara bitwara ukundi kuntu amahanga yo nayo ni ngombwa ko azagira icyizere kuko ntabwo ari twebwe twenyine yahohoteraga yahohoteraga amahanga brian thompson ni umunyamerika uh, yamuka mu gihugu cy'u rwanda akaba muri leta ya georgia turabashimiye muri aka kanya muhaye ijwi ry'amerika murakoze cyane arayizi bigira imana urakoze tujya noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika duhereye mu rwanda nyuma ya kaminuza eshatu ziherutse gufungwa na leta y'u rwanda zishinjwa imikorere mibi indi kaminuza iherutse gufunga imiryango yo ivuga ko ari ikibazo cy'ubukungu butifashe neza abigaga muri iyi kaminuza y'icungamutungo n'ibaruramari babuze aho berekeza ni inkuru y'umunyamakuru ijwi ry'amerika asumuta kabuye iri i kigali mu rwanda iyi kaminuza izwi ku izina rya kimu iherereye mu mujyi wa kigali mu karere ka kicukiro mu itangazo yasohoye yatangaje ko ifunze imiryango kubera ibibazo by'ubukungu ndetse isaba abayigagamo kwishakira andi mashuri ubuyobozi bw'iyi kaminuza bwatangarije radiyo ijwi rya amerika ko ihomba ry'iki kigo cyabo ryatewe n'umwenda iyi kaminuza yafashe mu mabanki ariko ngo icyorezo cya kovide cumi n'icyenda nacyo cyongereye ibibazo ku ruhande rw'abanyeshuri bo bavuga ko bakiri mu gihirahiro kuko bataramenya aho berekeza ni ukuboko k'imwe yatubwiye ko ihagaritse ibintu byo kwigisha kubera ibibazo ifite by'amafaranga ariko ikibazo dufite bari kutubwira ngo abarimu bamwe bimenya amanota kubera ko batabishuye urumva rero twabuze amataransikiruti izindi kaminuza zaratangiye kwigisha twahamagara abarimu bakatubwira ati ntabwo bari butange amanota kubera ko batarishyurwa ariko ntacyo dufite twabikoraho utarabona taransikiruti se n'ibandi bakwakira ikibazo dufite uvuga ngo n'izo taransikiruti ntituza kuzibona ibindi bigo biraza kudusaba gusubira inyuma ahubwo twebwe ikintu twasaba nka heke yareba uburyo yadufasha bwo gufata taransikiruti ukijyana ku kigo wari usigaje amasomo atatu cyangwa abiri kandi uko tubizi amategeko ya heke ni ukuvuga ngo iyo urekerashije ukajya kuri yindi univerisite bisaba kwiga 50% ubwo rero urumva yuko ni ikibazo gikomeye twebwe nko ku bantu twari dufite dusigaje amasomo makeya rero badufasha bakadukurikirana ikibazo cyacu kugira ngo ibintu bigende neza natwe tubashe kwiga icyo twifuza ni uko batubwiza ukuri bakatubwira ngo byarananiranye mugende mushake ibindi bigo niba tuzasubira inyuma nabyo tukabimenya iyi kaminuza yashinzwe na bwana peter rutaremara witabye imana umwaka ushize umugore we madamu kayisengerwa rasheli wasigaranye ubuyobozi avuga ko urupfu rw'umugabo we rwongereye ibibazo muri iyi kaminuza yemeza ko bamaze amezi agera ku icumi badahemba abarimu ku ishuri rero twabaye duhagaritse kubera ibibazo twagize by'ubukungu twafashe inguzanyo twubaka amashuri noneho abanyeshuri baragabanuka hazamo n'ibibazo bya korona mbese biba birebire tubura amafaranga yo kwishyura ariko byatangiye na mbere ya korona gusa nyine korona ijemo biba birahuhuka nyine kubera ko twamaze amezi atandatu yose dufunze tudakora ko bahoze batubwira ko batarimo guhabwa amanota yabo kugira ngo bajye gushaka ibindi bigo byo byo murabafasha iki nk'ubuyobozi turimo kubafasha ikibazo cy'amanota turakizi kubera ko hari abarimu batinze kuyazana ariko ejo dufitanye inama nabo kugira ngo tubabwire bayihutishe bareke gukereza abanyeshuri abarimu barimo kuvuga ko ngo bashobora kuba batazayatanga kuko batarimo guhembwa imishahara yabo mubarimo imishahara ingana gute tubarimo imishahara y'amezi icumi ariko tubirimo kuko turashaka kubishyura vuba nabo bikava mu nzira turashaka guhura nabo ejo tukababwira bakazana amanota umuyobozi w'inama ishinzwe amashuri makuru mu rwanda mukankomeje roza aganira na radiyo ijwi ry'amerika yasobanuye ko iki kibazo kigiye gushakirwa umuti mu buryo bwihuse uyu muyobozi yumvikanishije ko abarimu badakwiye gufatira amanota y'abanyeshuri kuko nta ruhare abana bagize mu ihomba rya kaminuza bigagamo abarimu bafitanye kontura n'ishuri niba ishuri ritabishyura ntabwo bagomba gufata abana ngo babafateho ubugwate bafite uburyo bwabo niba umuntu mufitanye amasezerano iyo atayubahirije ugana minisiteri y'abakozi cyangwa se byananirana ukajya mu nkiko ariko ntabwo bari bufate amanota y'abana kuko amakosa ntabwo ari baturukaho icyo nacyo ishuri ryemeye ko kigiye kuganira nabo kugira ngo barebe uko bagikemura iyi kaminuza ifunze imiryango nyuma y'izindi eshatu zafunzwe na minisiteri y'uburezi mu mezi atatu ashize harimo christian university of rwanda yari iyahawe umuremyi pierre damiye ubu uri mu maboko y'ubutabera koresha indangaburezi ya gitwe na kaminuza ya kibungo izi kaminuza leta ivuga ko yazamuye uburenganzira bwo gukora kuko hari ibyo zananiwe kuzuza kugira ngo zikore mu buryo bwemewe n'amategeko abanyeshuri bari basanzwe biga muri iyi kaminuza ya kimu yafunzwe bagera ku gihumbi baje biyongera ku bandi ibihumbi bibiri bigaga muri za kaminuza eshatu ziherutse guhagarikwa na leta aba bose bakaba bifuza kubona izindi kaminuza zabakira bagakomeza amasomo yabo asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
muracyari kumwe na radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tugeze ku mwanya w'amakuru ya siporo n'imikino reka tuyahere mu burundi ku itariki ya cumi n'imwe y'uku kwezi inwakishote muri mauritania mu mukino uzahuza icyo gihugu n'uburundi intamba mu rugamba zigomba kuronka intsinzi kugira ngo uburundi bwizere kuzajya mu mikino ya afurika y'umupira w'amaguru yo mu mwaka utaha wa bibiri na makumyabiri na rimwe umutoza mushya w'intamba mu rugamba jimmy ndayizeye amenyesha ko barimo gukora ibishoboka byose kugira ngo uwo mukino bazabashe kuwutsinda inkuru dushyikirizwa na desire tungimana uri kigali mu rwanda kuri uno wa mbere mu ijoro atagihindutse niho umugwi nserukiragihugu umupira w'amaguru w'uburundi intamba mu rugamba uza gufata urugendo ugana inwakishoti muri mauritania aho uburundi buzokina urukino rugira gatatu mu rukurikirane rw'inkino zo kurondera imigwi izitabiriye igikombe cya afurika cy'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe jimi ndayizeye umumenyereza mushasha w'intamba mu rugamba yasubiriye olivier niyunge ko yahawe inkino zibiri ubwo ku wa cumi na rimwe za kuno kwezi inwakishoti muri mauritania n'ubwo ku wa cumi na gatanu i bujumbura bahura n'icyo gihugu nyene amenyesha ko imyiteguro yifashe neza jimi ndayizeye amenyesha ko kugira bizere kuzobandanya muri ayo mahiganwa ya afurika bategerezwa gutsinda izo nkino uko ari zibiri nivyo uravye novuga yuko tutatanguye neza twarakinye maci zibiri maci ya mbere muri centre afrique turatsindwa maci ya kabiri ngaha na maroc iradutsinda novuga yuko tutarata icizere haracasigaye inkino zine novuga yuko tugiye gushira inguvu zose muri izi maci zibiri za mauritania ni maci ubiravye mu biharuro uravye ingene zipanze dushoboye kuzitsinda tugashobora gutsinda Mauritania hariya tugashobora gutsinda nonga cizere co kuba karife kizoba kigarutse nico gituma tugiye gukora ibishoboka vyose turabe yuko izi maci zibiri tugiye gukina tuzoshobora kuronka intsinzi mwomenya ko kugira abakinyi b'intamba mu rugamba ntagire ibibazo vyo kuba bagarutse ibujumbura mu rukino rw'igenekerezo rya cumi na gatanu urongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi reveriano ndikuriyo mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku ndwi iheze yamenyesheje ko igihugu cyahisemo gukodesha indege izokura abakinyi n'ababaherekeje mu burundi urukino rwa mauritania rurangiye icibagarukana kugira babandanye kwitegura ata nkomanzi ikindi cyamenyeshejwe kuri urwo rukino ni uko mu gihe uburundi bwahora butwara abakinyi cumi n'umunani muri kino gihe bazotwara abakinyi mirongo ibiri na batanu jimi ndayizeye amenyesha ko muri kino gihe cya covid ari ukuhagabira kuko mu gihe hogira abakinyi batogwa iyo ngwara badafise ababasubiriza vyohava bitera ibibazo ari naco gituma bitwaje abakinyi benshi muri basketball naho umugwi wa kerne inyuma yo gutsinda new star ku manota mirongo irindwi kuri mirongo itandatu n'abiri ubandanya kugumana ikibanza ca mbere ukaba utaratsindwa na rimwe mu nkino zitandatu umaze gukina arsene mfuranzima awumenyereza amenyesha ko aho bageze uno munsi babikesha abakinnyi bitanga n'indongozi ziguma hafi yabo nibaza yuko ari igikorwa cy'abantu benshi batandukanye harimo abamambure n'abandi bitanga kugira ngo abakinnyi bashobore kuguma bari mobirize muri antrenema kuko match zitegurirwa muri antrenema hanyuma ikindi naco umuntu nibaza yuko ico twagarukanye ni defense iri solide ku ruhande rwacu kuko ni no mu bihe vya kera nivyo vyamye biranga kera muri new star hoho bamenyesha ko batsinzwe kuko hari ibibanza bigicumbagira christian shimirimana amenyereza uwo mugwi ati abakinnyi baracabura vyinshi ikintu twabuze reka nangure kuri defense defense yacu ntiyari twari mawuda cyane kuko urumva nk'abapivo bacu mu minota ya nyuma bakwije kandi kera ntiyadutwaye amarebo cyane cyane en plus do ça kera nafise todohoye isite nini cyane ku ma mid distance n'amashoti ya 3 point ico nico cyane cyatumye kera ntidutsinda mu zindi nkino zabaye muzinga yatsinze urunani ku manota mirongo itanu n'indwi kuri mirongo ine n'umunani dinamo itsinda mutanga united ku manota mirongo umunani n'umunani kuri mirongo ine n'atatu mu gihe rezipo bigishije egre noir ko basketball ikinwa mu gutsinda vyoroshe cyane ku manota ijana na mirongo ibiri kuri mirongo itatu n'abiri desire hatungimana kigali ijwi rya amerika desire hatungimana urakoze dukomereze noneho ku makuru ya siporo n'imikino mu rwanda ayo mwayateguriwe kandi murayagezwaho na mugenzi wacu jean claude munyandinda mu mupira w'amaguru ikipe y'igihugu y'u rwanda ifite umukino ukomeye uzayihuza n'ikipe y'igihugu ya capu veri ku munsi wa gatatu w'amajonjora mu matsinda mu rugamba rwo gushakisha itike yo kwerekeza muri kameruni mu gikombe cya afurika cy'ibihugu mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri ni umukino uteganyijwe kuri uyu wa kane mu mujyi wa puraya ni akazi katoroshye ku basore b'u rwanda batarabona inota na rimwe nyuma y'imikino ibiri yo mu itsinda rurimo umutoza w'amavubi vincent mashami avuga ko nubwo hari benshi mu banyarwanda bamaze gukurayo amaso bishoboka kwitwara neza muri capu veri icyizere kigahita kigaruka nubwo bwose uyu munsi tudahagaze neza ariko ntabwo turakurayo amaso kuko mu mibare ni ibintu bigishoboka cyane wenda mu biganiro iyo uganira n'abantu ubona ari ibintu bakuyeho amaboko bakuyeho amaso ariko twebwe tujya mu mibare ngira ngo iratwereka ko bishoboka ni kesi cyo gusa yo kugira umukino umwe mwiza waduha amanota atatu hanyuma natwe tukajya muri kurse kandi ngira ngo uburyo abasore turimo kubategura dufite videos tuzabereka za kapuveri ngira ngo ibyo byose bizakomeza kudufasha kugira ngo tuzajye muri uriya mukino ari nka finali kuri twebwe mu bakinnyi bahagurutse harimo umusore ukina hagati usanzwe mu ikipe ya karaisikakis yo mu bugereki ariwe steve rubanguka asanga gutsindira capu veri iwayo bishoboka nubwo bitoroshye gushoboka aho birashoboka ariko ntibyoroshe urumva abakinnyi bamaze amezi arindwi badakina amamace ntibyoroshye ariko birashoboka twebwe tugomba kwishyura mu mutwe wacu ko tugomba kugenda gushaka intsinzi tukanayikorera mu itsinda ry'u rwanda kugeza ubu ikipe ya mbere ni mozambique ifite amanota ane mu mikino ibiri igakurikirwa ku mwanya wa kabiri na kameruni nayo ifite amanota ane mu mikino ibiri kapu veri ni iya gatatu ifite amanota abiri u rwanda rukaza ku mwanya wa kane ano wa nyuma rukagira zeru n'umwenda w'ibitego bitatu mu mukino w'intoki wa basiketiboro ikipe y'igihugu y'u rwanda rwanda yamaze gutangira imyitozo yo kwitegura imikino y'amajonjora mu matsinda mu guhatanira itike yo kuzakina irushanwa ry'igikombe cya afurika cy'ibihugu afrobasket umwaka utaha muri aya majonjora amatsinda atatu azahurira hano i kigali naho irindi tsinda rikinire mu mujyi wa alexandria mu misiri umutoza w'ikipe y'igihugu vladimir bosniak yahamagaye abakinnyi cumi n'icyenda akazasigara na cumi na babiri irushanwa rigiye gutangira muri abo bakinnyi bahamagawe ikipe ya patriote niyo ifitemo benshi kuko ihagarariwe n'abakinnyi batandatu iyi mikino y'amajonjora yo kwitegura afrobasket ikipe y'u rwanda izayifashisha nk'imyitozo kubera ko ifite itike yayo ikesha ko u rwanda ari rwo ruzakira iryo rushanwa mu kwezi kwa munani n'ukwa cyenda umwaka utaha tugarutse muri aya majonjora azabera hano i kigali muri uku kwezi kwa cumi na kumwe ikipe y'u rwanda izaba iri mu itsinda d hamwe na mali algeria na nigeria tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare ikipe y'igihugu timu rwanda irimo kwitegura isiganwa rya grand prix chantal bia muri kameruni rizatangira ku itariki ya cumi n'umunani rikarangira ku ya makumyabiri na kabiri muri uku kwezi kwa cumi na kumwe kumwe abakinnyi icyenda nibo bahamagawe ngo bitabire umwiherero umaze iminsi itanu ubera mu kigo afurika racing cycling center i musanze abo bakinnyi bazatoranywamo abazerekeza muri kameruni ni moyize mugisha shemu nsengiyumva jean eric habimana didier munyaneza renus uhiriwe eric manizabayo joseph areruya samuel mugisha na patrick byukusenge iyi kipe ya timu rwanda izaba iyobowe n'umutoza felix sempoma kuko sterling magner wari usanzwe uyitoza yarangije kontaro ye y'imyaka itanu ikaba itarigeze yongerwa yari claude munyandinda i kigali
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
inshuti banywanyi ba radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twabateguriye bigeze ku musozo tubashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi ry'amerika nshimiye na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibi biganiro n'abamfashije kubibagezaho fasiri gebehu niwe wegeranyije amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasize tubifuriza amahoro n'amahirwe aho muri hose muri byose mukomeza kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya korona tubararikire kandi ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika mumemurize kandi kugeraho mujya radiyo ijwi ry'amerika ibagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye iri ni ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
leta zunze ubumwe za amerika n'ubuhindi byarateye igikumi ku masezerano mashasha yo gufashanya mu byerekeye kwivuna abansi ayo masezerano yateweko igikumu mu rugendo umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa amerika mike pompeo aheruka kugira mu buhindi ari kumwe n'umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi mark esper ayo masezerano azorekurira igisirikare cya amerika n'icy'ubuhindi gusangira amasanamu y'amakarata na satelite ivyo bikazokomeza ugukorana hagati y'ivyo bihugu bibiri mike pompeo avuga ko amerika n'ubuhindi biko bikomeza ugukorana hagati yavyo bifatiye ku bibazo biterwa n'umugambwe wa gikominisita w'ubushinwa pompeo ati abayobozi n'abanyagihugu bacu batera babona neza kurushiriza ko umugambi wa gikominisita mu bushinwa udacuditse na demokarasi ubutegetsi bugendeye ku mategeko gukorera mu muco hamwe n'uburenganzira bwo kugira uruja n'uruza mu mazi y'ibahari pacifique inkingi y'ubwigenge n'iterambere y'akarere gaturiye indonesia na pasifika umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa amerika mike esper avuga ko mu gihe amakungu ahanganye n'ikiza ca covid cumi n'icyenda n'ibindi bibazo bijanye n'umutekano ugukorana hagati ya amerika n'ubuhindi birakomeye cyane kuruta imbere yaho mu mugambi wo kubahiriza umutekano n'iterambere ry'akarere n'amakungu sp avuga ati nyuma y'imyaka cumi n'itanu habaye amasezerano ya mbere yo gukorana mu bijyanye n'umutekano hagati ya amerika n'ubuhindi imigenderanire hagati y'ivyo bihugu ni inkingi ikomeye y'imigenderanire rusangi hagati y'izo mpande zibiri bifatiye ku mugambi n'inyungu bisangiye ivyo bihugu birakorera hamwe mu vyerekeye gushigikira akarere ka indonesia na pasifika kigenga kandi kuguruye kuri bose cane cane umuntu aravye ibikorwa vy'agasomborotso no guhungabanya umutekano bitera vyiyongera vy'ubushinwa mark espe avuga ko leta zunze ubumwe za amerika zasubiye kwiyemeza ku vyerekeye gukorera hamwe n'ubuhindi mu bijanye n'umutekano hamwe no kuganira uburyo bwo kwagura ugukorana mu vyerekeye umutekano mu karere haba mu vya gisirikare canke mu bucuruzi bujanye n'ivyo kwivuna abansi ivyo birimwo ugukorana mu vy'ukwivuna abansi gutera kwiyongera mw'ibahari indien mu karere ko mu bumanuko bushira ubuseruko bwa aziya no mu karere kose gaturiye indonesia n'ibahari ya pasifika ukwiyongera ko gufashanya mu byo kwivuna abansi hagati ya amerika n'ubuhindi vyibonekeje mu myimenyerezo iherutse kuba hagati y'igisirikare kigwanira mu mazi c'ubuhindi n'igisirikare cya amerika gikoresheje ubwato butwara indege z'ingwano uss nimitz vyongeye amerika yarahanahanye amakuru yerekeye ivya gisirikare n'ubuhindi ikaba iriko ikora kugira ishireho uburyo bwo gusangira amakuru mashasha ku vyerekeye kugwanya abakoresha ivyuma nyabwonko kugira abakora ubugizi bwa nabi hamwe no kongereza ugufashanya mu vyerekeye gukorera mu kirere kugira ivyo bihugu bihangane n'ibibazo biriko vyibonekeza muri iki gihe ugukorana hagati ya amerika n'ubuhindi ibihugu bikomeye cyane mu bijanye na demokarasi kurusha ibindi ku isi kubandanya gukomera no kwiyongera cyane
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.